wọ́n ṣàgbé Naira Marley wá wọ́n wá gbé wá ta àwọn wọ́dà ló wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n gáàdì ẹ̀ làkèsè sójà wọ́n wọ́n sì kí ẹ̀ normal normal na ìyáǹda first collect hundred dollar for my life before. gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ súnmọ́ bí ẹ wá bá ń gbọ́ yìí o ẹ jẹ́ àjọ fojú ayọ̀ wò ó bírú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ òwe kí ni irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń pa fún ni nítorí pé àwọn àgbà bọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá o wọ́n ní atẹ́gùn tó wọlé tó kaṣọ lórí ìkọ́ gbogbo ẹni tó wọ tiẹ̀ sọ́rùn kó má ṣàfira o nítorí pé ọjọ́ ọbú wọ́n ní ò lẹ́dà ó tún ti ṣẹlẹ̀ ìkànnì wo tv ńlá wàyí ẹ tẹ̀lé mi ẹ jẹ́ àjọ lọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wá wípé agbétàná dànù ni wá agbétuntun dé sórí ètò lónìí ni bó bá ti wá yá yín ẹ má jẹ́ ròyìn ní púpọ̀ jù ẹ tẹ̀lé mi ẹ jẹ́ àjọ lọ kájọ lọ fojú ayọ̀ wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé nǹkan kì ṣẹ̀ṣẹ̀ ìràgò ó ti yá. wọ́n ṣàgbé Naira Marley wá wọ́n wá gbé wá ta àwọn wọ́dà ló wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n gáàdì ẹ̀ làkèsè sójà wọ́n sì kí ẹ̀ normal normal na in hand i first collect hundred dollar for my life before i never collect am before for my life na for Naira Marley hand give me hundred no be only me give o people plenty wey give money the sing wey we sing for am na im be say naira marley is a go is a go is a go is a go na from there now im hear dey scatter im too come dey shake head dey dance na from there im take dey spray money for everybody shey no no bros continue verse dey o sit down look no dey come hear come sabi who no go no go no, na who go go go testify eh? no papa no mama yóò ti prison yẹn tẹ̀ ń wò yẹn ó lọ Just for child play kì í ṣe fọmọ kékeré wọn ò dẹ̀ kọ́ fún animal wọn kọ́ fún àwọn èèyàn ni pastor wà ń bẹ̀ àfà wà ń bẹ̀ babaláwo dé díẹ̀ whose tribe no dey for prison hmm. India dey Chinese dey there plenty so you wey you wan get sense you go get sense if you no wan get sense you no go get you no go get for inside my own cell we are 147 inside that 147 make you dey see as god dey take dey do you own o nobody carry inflection uh, eh, disease o for there o 147 people dey use one toilet one bathroom mm. some don get uh, wetin dem dey wetin i go call this thing sef ipa o ti so àwọn àwọn ẹlòmíì ti so pa. wetin be ipa this thing wey i near abi block us dey swell up based on say food wey dem dey eat mm. no be better food food wey dog no fit eat if dem give dog that food dog e go japa e go run so na the food wey be say we dey me now i go collect the beans if i collect am now i go put am for one plate if dem don open me i dey go bola straight i go go re cook am again put mangi put salt come put red oil so that e go come sweet for my mouth. you go recook the food. i go cook the beans wey dem dey bring come you. yes early momo that ishapa wey dem dey talk say ishapa ishapa mm. na soya beans dem take do am if dem do am well e go sweet to chop but that place nobody send you come anything wey you see na you go chop mm. may god help us ẹ̀gbọ́n ẹ jẹ́ ti yẹ yín. May God help us. Oh. Prison, no good. Oh. Uh, me, I be stubborn boy, but when I reach country, no verse. Eh? They eh, tell me say if I verse for my pocket, why I see people will be say then grace pass me. I no go calm, I go calm. Money, ní tó day, dé abo. ọ̀bọ, bàbá wọn ṣe bí so kò lè enter one náà mà. If I no dey loyal to them for there i no go become number two for inside cell. number two. Uh, okay later become number two. i later become number two from oc laba i be oc laba before i dey wash toilet wash laboratory yes i be oc laba from oc laba now our dpo go i come tell me say see i go do dpo i say okay you no wahala shebi na plus and minus people wey go court people wey enter people wey come outside people wey dem plus people wey dem minus so i come dey in charge of dpo from there from there from there i dey push am small small based on say card one thousand naira mtn one thousand naira for there na five hundred naira if you say make dem send card for you make dem send card one thousand if dem send mtn one thousand for you the person wey get phone go collect hundred naira the person wey dem wan go sell am for now na the person gangan na him go bring five hundred naira come or seven hundred person wey call im parent say hello make dem help am send card one thousand mtn the person go collect like four hundred abi five hundred based on say na alejo im be He never too sabi how the thing be. try be alejo again now. you know say as if dem carry you come from court say dem carry you enter prison you be alejo. Eh? you be alejo if dem call you alejo you go answer sir dem go call you toto soccer na your name all the name wey dem dey call you na you get am if dem tell you say your mama na one leg you go answer sir Say you no grab senior man hmm. may god help us to suffer dey o oh. i pass a lot of suffering but i i thank god for my life say last last i later see freedom. you later see freedom. last last. they later release you. they later release me. you are here by the stage and acquitted no case to answer. i just dey cry say shey na me i be here how i take do am i first sit down like two years i no go court at all for inside prison i sit down two years i no go court dem still dey tell me say some dey thirteen years dem never go court i say jesus okay my own na small na small matter abi i dey beg i, I dey beg baba god say baba god help me true true no be me do this thing but you say na me do am baba god na your hand i dey but ah ìyá ìyá dá gan Eh, if say i get paleni i no go reach that place where i reach because of my papa na civil defence confam when my pale don die so everything just scatter for me no be for only me sef we plenty hmm. but as god dey do im own thing nobody fit question am shey no no bros people wey dey there i dey pray for freedom for them. even though go my enemy i no pray make my enemy go there make your enemy no go prison uh, i no pray make my enemy go prison if he go ah he no go see help out. ẹ káàbọ̀ padà o ẹ ti wá rí báyìí gbígbéǹgbà míì bá bá báni lójú wọn á ní orúnkún ló ń ṣẹ̀jẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá ti kọjá ikú ńkọ́ àwọn àgbà bọ̀ ńlẹ̀ yorùbá wọn lẹ́rìn ní káfíńrín ó ti ṣẹlẹ̀ o ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin olóye ẹ̀yin mọ̀rànmọ̀ràn ẹ̀yin tó ẹ mọ̀ràn wò tẹ mọ̀ràn gbọ́ òun ló délẹ̀ yìí o ìhàwó ni ká kọ sí i tó àwa ò tí ì parí iṣẹ́ o nítorí pé ọba tó rán wa ń ṣẹ́ kò tí ì sọ pé ká ṣíwọ́ ṣẹ́ à ń lọ àpadàbọ̀ nítorí pé àwọn ìwádìí wa ń tẹ̀síwájú èyí tá a bá tún rí àtúmọ̀bà fún yín lórí ìkànnì Wo TV àmọ́ kí n tó lè jẹ́ máa rán yín létí pé máa like máa share kẹ̀dẹ̀ máa bá mi subscribe títí wá dìgbà míì tátùjọ́ máa fojú rinjú ẹ ti mọ̀ mí lánàá kó tó dé ní pé àdìgún olódòdó ra wọn ni mò ń jẹ́ òjìpò ní mi ọmọ àrètí ọmọ adába ọmọ máa fọkọ̀ sàrà kó má jẹ́ kó má lóko jẹun tó ń tì ní bàbá tèmi lọ́mọ ológun re ọ̀tá ọmọ jẹ́jọ́ ni mí ó